ఇది నిజ్వి అమెరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuri mikoro muri kumwe nanjye fide niyo ngabo ku makuru tubafitiye turavuga ku rugendo perezida w'u rwanda paul kagame yagize mu bumanuko bw'igihugu ejo ku munsi wa kabiri ku banyororo bagera ku bihumbi bitatu mu burundi bagiye kurekugwa muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritezura abamaze imyaka itanu bapfunzwe ku kigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe mu burundi ijebu cemeza ko imvura izocika mu kwezi kwa gatanu mu kiringo c'impeshi tubafitiye n'ikiganiro amerikana yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru avugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu aloyisi bihirimana waramutse aloyisi baramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika perezida wa nigeria muhammadu buhari yarongeye gutorwa mu kiringo cya kabiri c'indi manda y'imyaka ine ejo ku munsi wa kabiri ni nyuma yaho abatavuga rumwe nawe bagerageje guhagarika guharura ibyavuye muri ayo matora ku majwi yose amaze guharurwa yavuyemwo ayo havuyemwo ayo muri leta imwe abategetsi b'umugwi utunganya amatora babaye bahaye buhari amajwi arenze cyane ayo wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Atiku Abubakar bahiganwa buhari byitezwe ko ashikiriza ijambo ry'iyo nsinzi yiwe ariko aramaze kwandika ku rubuga rwe rwa twitter ko anezerejwe cyane n'ibimaze gukorwa umuganga ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi le parti democratique du peuple wasabye komisiyo y'amatora guhagarika guharura amajwi uvuga ko imyidondoro ku makarata y'abatoye yahinduwe ariko umugambwe nturavuga nimba uzokwitwara perezida wa venezuela nicolas maduro yagiriza leta zunze ubumwe za amerika ko igomba gutegura akajagari mu gihugu ciwe mu ntumbero yo gutanguza intambara mu karere maduro yagize ati bariko baragerageza kurema intambara kugira baronke ingene basigura ko igihugu kiri mu bibazo vya politike ko ari ngombwa kurungika inteko za gisirikare muri venezuela no guteza intambara mu karere ka amerika y'epfo maduro yabivugiye mu kiganiro yahaye televiziyo abc news yaha muri amerika ari ku kirimba ciwe ku murwa mukuru karakasi ku munsi wa mbere icegera ca perezida wa leta z'ubumwe za amerika mike pence yatangaje izindi mfashanyo z'igiciro c'imiliyoni mirongo itanu na zitandatu z'amadolari y'abanyamerika ku banyagihugu ba venezuela igihe yabonana na yuan guaido atavuga rumwe na leta hamwe n'abakuru b'ibihugu byo muri amerika yo mu manuko maduro yavuze ko iyo nama yabereye i bogota muri colombia ari kimwe mu twigoro two gushyiraho leta ibangabanganywe n'ihari muri venezuela kugira amerika ironke ingene ishikira ibitoro by'umurengera ico gihugu gitunze mu butaka bwacu perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yarashyitse i hanoyi ku murwa mukuru wa vietnam ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro aho yagiye mu nama igira kabiri n'umukuru wa korea ya ruguru kim jong yune umukuru wa korea ya ruguru kim jong yune we yahashyitse ku munsi wa kabiri mu gitondo inyuma y'aho kim ashikiye ku rubibe rw'igihugu cya vietnam na gari ya moshe uh, ku wa kabiri ejo mu gitondo ajabutse igihugu cy'ubushinwa we hamwe n'abamugendanira baciye bajanywa n'imodokari zikurikirana ku ihoteli yo mu gisagara cya hanoyi urugendo rwafashe amasaha abiri bitekanijwe ko abategetsi babonana mu nama imara igihe gito kuri uyu wa gatatu imbere y'uko bafungurira hamwe ku mugoroba umwe wese aherekejwe n'abategetsi babiri hamwe n'ubasobanurira mu ndimi Michael Cohen yahoze ari umushingwamanza wa perezida Donald Trump kuri uyu munsi wa gatatu niho ashikiriza akanama k'inamashingamateka gashinzwe kugenzura ibikorwa by'igihugu ivyo ashikiriza bishobora guhungabanya ubutunzi bwa perezida Trump kandi haramenyekana inyifato Trump yagize mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu canke n'inyuma yaho ni ibibazo yishura rero kandi biza kuba biriko birakurikiranwa ikibiriraho n'abame- n'abanyagihugu kumbonesha kure Cohen aza kuba icabona ku vyabaye ku rwego rwo hejuru ni nyuma y'ivyabaye kandi nk'ibi kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi aho umukuru w'igihugu w'ico gihe yahuye n'ibibazo nk'ibi vyabashize ku mugaragaro ivyiwe mu ciswe Water- Watergate muri ico gihe muri amerika kandi inama nshingamateka yaratoye yongera iremeza ejo ku munsi wa kabiri guhagarika ivyashikirijwe na perezida trump ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe ku rubibe amerika ihana na mexique perezida trump yashikirije ko ashobora kuzokwikora ku yandi mafaranga yo kubaka uruzitiro bitarinze kwemezwa n'abashingamateka byari vyitezwe ko inama nshingamateka yiganjemwo abademokrate yemeza ivyo ariko ntibiragaragara ko sena yo yiganjemwo abarepublikani ihava ivyemeza naho sena yovyemeza perezida trump yavuze ko azovyanka hazoba urugamba rero mu vy'amategeko kuri uyo mugambi wa trump wo kubaka uruzitiro rw'ibirometero amajana atatu na mirongo ibiri hakoreshejwe amafaranga asa n'ayamaze guhabwa ibindi bisata vya leta perezida trump yavuze ko yiteze gutsindwa mu masentare atari make y'ibanze kuri ico kibazo ariko yemeza ko azotsinda muri sentare nkuru y'igihugu kuva mu bihe vy'imyiyamamazo rero muri bibiri na cumi na gatandatu trump yama avuga ko leta zunze ubumwe za amerika gikeneye uruzitiro ruhagarika abinjira muri ico gihugu mu buryo budakurikije amategeko
turashimiye aloyisi ku makuru ahejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho mu rugendo yagiriye mu karere ka nyamagabe mu bumanuko bw'u rwanda ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yasabye ababa mu ntara yo mu bumanuko kugira uruhara rugaragara mu kwirindira umutekano ni mu gihe mu minsi irangiye havuzwe ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho byahitanye ubuzima bwa bamwe muri iyo ntara eric bagira ubusa niyo nkuru adufitiye y'idonido ingingo yagarutse cyane mu ruzinduko rw'umukuru w'u rwanda paul kagame mu ntara y'amajyepfo mu minsi ibiri yibanze cyane ku iterambere ry'iyi ntara igenerwa miliyari ijana na makumyabiri ku ngengo y'imari ariko ngo ntihagire igihinduka kigaragara mu iterambere by'umwihariko ku karere ka nyamagabe yasuye kuri uyu wa kabiri imibare iragaragaza ko buri mwaka nyamagabe igenerwa amafaranga asaga miliyari ebyiri mu bikorwa bigamije kuzamura abaturage bikura mu bukene ariko aka karere gakomeza kuza mu dukeneye cyane nk'uko bisobanurwa na porofeseri shyaka anastase minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu iyo urebye muri aka karere mirongo ine n'umunani ku ijana baracyari munsi y'umurongo w'ubukene kandi bafite imbaraga zo kwihuta ndetse abagera kuri cumi n'umunani ku ijana ukaba usanga ubwo bukene umuntu yavuga ko no ku gipimo gikabije ibyo byatumye nyakubahwa perezida wa repubulika mu gusaba ko twongera imbaraga turimo turazongeramo mu ijambo ry'inyamagabe perezida kagame yasabye ko ku bufatanye n'abategetsi mu nzego z'ibanze bagombye kubanza gukoresha bike bihari ntiyumvishe uburyo akarere aho gutera imbere gasubira inyuma ntabwo wahora ushyira amafaranga ashobotse mu bantu ugerageza kurwanya ubukene bafite niba bakora niba bakora neza iyo nyongera babashyiriyeho ikwiriye kuba ibafasha gukomeza gutera intambwe bagana imbere bakemura ibyo bibazo nibura bimwe ariko ntabwo ahubwo byavamo ko abantu basubira inyuma ntabwo ntabwo byu- byumvikana hari bimwe mu by'ibanze ku karere ka nyamagabe umukuru w'u rwanda asanga bitagombye ingufu zidasanzwe abaturage ba nyamagabe nimwe mbaza muranyumva ubwiherero nabwo buba- bu- bugomba kuva mu baterankunga ubu ubuzima bwacu tuzaburagiza abaterankunga bazatugaburira nibarangiza badukurikirane bajye kudushakira aho twiherera
umujyi wa nyamagabe mu cyahoze ari gikongoro mu majyepfo y'u rwanda abategetsi barawusimburanamo ariko buri umwe awusiga uko awusanze gusa perezida kagame avuga ko ibiriho abibona kandi abifitiye igisubizo meya uyu mujyi buri wese wahanyuze yagenda ahererekanya n'undi umujyi ugakomeza ukaba kwa kundi gute habuze iki
nyakubahwa perezida wa repubulika uyu mujyi bigaragara ko ikintu kiri kuwutinza cyane ririya soko twavugagaho ejo tukaba tubona kiriya kibazo cy'isoko nikimara kujya ku ruhande tuzashishikariza abaturage kugana icyo kibazo nacyo ga nta mpamvu cyabugiye gutwara kiriya gihe kinini cyose uzi icyo ngiye gukora hari abantu ba nyamagabe bakomoka muri nyamagabe bahatuye ba- bahavuka bagera bate bafite amikoro bibera i kigali ndaza kubirukana mu mujyi bazi
kuri iyi ngingo y'iterambere umukuru w'u rwanda yabwiye abatuye nyamagabe ko ubutegetsi abereye ku isonga bubazirikana kandi ko nta mpamvu yo kubaho nk'abasinyanye amasezerano n'ubukene bantu ba nyamagabe turabatekereza turifuza ko mwashyiraho akanyu natwe inzego za leta zigafatanya namwe tugakora ibikorwa bishoboka bidufitiye akamaro tugatera imbere abantu bakareka kwicara bakarekera iyo ngiyo bakibanira n'ubukene bakabyemera bakumva ko ariko bikwiye ibyo nta- ntabwo ariko bikwiye mu minsi yashize nibwo hagiye humvikana ibitero bya hato na hato by'abitwaje intwaro mu ntara y'amajyepfo na kitabi ya nyamagabe irimo ni ibitero byagiye bihitana ubuzima bwa bamwe kuri iyi ngingo perezida kagame yavuze ko bikwiye guhagarara umutekano utuntu tw'udutotsi tugenda tubamo umutekano ari abantu baturuka hanze y'imipaka bakaza bagahungabanya umutekano w'abantu ibyo bikwiriye guhagarara kandi bizahagarara ariko ni mu bibanza guheraho
yabwiye abatuye mu ntara y'amajyepfo ko aribo bakwiye kugira uruhare mu bikorwa bigamije umutekano mwiza kuko baba ba mbere mu bo bigiraho ingaruka aho bahungabanya mukwiye kumva ko nta bantu bakwiriye kubinjiramo yaba inshuti yawe yaba umuvandimwe iyo aje ukamumenya ukamuhishira ntumurwanye ndetse ntumujyane ntumwerekane mu nzego izo ari zo zose ziri aho mutuye ingaruka zabyo ni mwebwe ziheraho zikabahungabanya- zigahungabanya u- umutekano wanyu bigahungabanya ubuzima bwanyu ubu abantu bakaba bavuye ku byo bagomba kuba bikorera bibatunze bikajya abantu kwirirwa bakurira umushwaro imishwaro biruka mu misozi ba- ibyo ntawe ubikeneye aho tugeze imyaka tumaze ibyo twari tumaze no kubyibagirwa ntibikwiriye kuzongera kugaruka na rimwe kuri iyi ngingo y'umutekano nyine wakunze kutaba mwiza mu minsi ishize ku ntara y'amajyepfo ku mugoroba wo ku wa mbere w'iki cyumweru mu kiganiro yagiranye n'abavuga rikijyana bo mu ntara y'amajyepfo perezida kagame yavuze ko ahanini byakunze guturuka ku muturanyi mubi avuga ko u rwanda rwabyitwayemo neza kuko byari bigamije ubushotoranyi kandi ko kuba rwarabyihoreye ari uko hari umurongo bitari byakarenze ikindi kikigaragara perezida kagame asuye abaturage baracyamusanganiza uruhuri rw'ibibazo byiganjemo iby'amasambu bimwe muri byo aba yaragejejweho akanabitangaho umurongo ariko yamara kuhava inzego zibishinzwe ntizibikurikirane ehbagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi abanyororo bagera ku bihumbi bitatu nibo bagiye kurekugwa muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hisunzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu ritezura abamaze imyaka itanu bapfunzwe ariko batagirizwa ibyaha bihambaye nk'ihonyabwoko byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe n'uwurongoye ishyirahamwe ntabariza rikurikiranira hafi agateka k'abanyororo ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka ari bujumbura umushikiranganji w'ubutungane Aimé Laurentine Kanyana yatomoreye abitabye urwo ruganda abiyo ngingo y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itezurira Certaines femmes enceintes ou allaitantes, certaines femmes ayant des nourrissons âgés d'au moins umushikiranganji trois ans, Aimé Laurentine devant Kanyana un ati agent abegwa de n'iki kigongo cy'umukuru w'igihugu bagizwe n'abakenyezi bibungenze abakenyezi bafise abana bafise munsi y'imyaka itatu abafunzwe bafise imyaka irenga mirongo irindwi abagendana ubumuga abagwaye indwara zidakira kandi bafise imyaka myinshi kuri abo hiyongera ko abakwije ica gatatu c'igifungo baciriwe kandi bigenjeje neza mu munyororo nabo nyene bari mu bazorekugwa vont bénéficier de cette remise totale de la peine.
uwo mutegetsi yanashikirije baba abafasha uburundi mu gisata cy'ubutungane abakora muri icyo gisata ku butaka bw'u Burundi igituma umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yafashe iyo ngingo Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser la réconciliation.
Aimé Laurentine Kanyana ashikiriza ko iyo ngingo atakindi igamije atari gukomeza gusubiza hamwe kw'abarundi umushikiranganji w'ubutungane akavuga ko umukuru w'igihugu atumirira abarundi gufatira kuri ako karyo kugira baje hamwe kugira babumbatire amahoro mu gihugu nyinicubahiro umukuru w'igihugu yibutsa abarundi ko gusubiza hamwe ari urugamba rwa minsi yose sagaseseshwa rumuri iki kigongwe c'ikivunga caje hageze kandi nico gukurikiranira hafi suivi par un accompagnement approprié.
umushikiranganji Aimé Laurentine Kanyana avuga ko abo bafungwa ibihumbi bitatu bazorekurwa muri uno mwaka n'atashikirije ryari ico gikorwa kizotangurira amenyesha ariko ko umugwi w'amaho ujejwe irekurwa ry'abatezeriwe n'umukuru w'igihugu uzuri ku kivi mu ishirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abanyororo abarigize bakira neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu uburongoye iryo shirahamwe agasaba ko iyo ngingo yoshirwa mu ngiro vuba imvugo ikajana n'ingiro ntibimere nk'uko byagenze mu myaka iheze turashima umushyiranganje w'ubutungane ukuntu ariko arafata ingingo nziza kugira haze hatahe abanyororo batari bake na cyane cyane ko hari igihe iyo abanyororo bagire batahe usanga hari habikika mu keza ugasanga harekuwe abatategeza kurekurwa cyangwa ugasanga n'abandi bagumyeyo ari bya bindi bica bizana amajambo menshi kandi birumvikana ntiwobona umuntu yari yarekuwe na sebarundi agumyeyo ngo habure amajambo rero twebwe ku ishyirahamwe ntabariza turakengurutse ku inogenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ko umushikiranganji w'ubutungane ari kumwe na twebwe nyine dusanzwe duharanira agateka k'abanyororo yerekanye imbere y'abarundi n'amakungu kw'ishaka rya nyenicubahiro yavuze byo kurekura abanyororo kandi akaba ari bajeje kubishyira mu ngiro turizeye rero mu minsi itarambiranye ko igiye kujya mu ngiro kandi turasubiye kwemerera abarundi na cyane cyane bajya bene wacu bari mu mabohero n'imiryango yabo ko tugiye kubikurikiranira hafi jean marie nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza agasaba ubushikiranganji bw'ubutungane n'abasanzwe bafasha uburundi kongereza uburyo basanzwe batanga mu gisata cy'ubutungane ivyofasha kugira umurwi ujejwe irekurwa ry'abanyororo batezuriwe n'umukuru w'igihugu rije mu ngiro vuba uwavuga ko nawe yabaye umufungwa mu kiringo kirenga imyaka cumi afise akamatera abazofungurwa mu minsi iri imbere co kimwe n'abazobakira mu kibano ubwa mbere twarababwiye neza yuko hari ahantu baba bari hataryoshe umuntu yavunitse niwe aca yiga kuntu acumbagira twabasaba yuko bashyitse iyo baje bava birinde icyo basubiza hajya ahantu narahamaze imyaka cumi n'ibiri ndahazi ko ari habi abarundi babakirana igishika ntibasubire kubabonamo ibyo bababonyemo rero tukavuga tuti igihe abo bantu batashe nitubakire neza hanyuma nabo nyine bazece birinda gusubira mu byatumye baba muri iyo minyororo iyo ngingo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi itezurira abanyororo muri uno mwaka niyo ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa mbere uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi kandi ikigo kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu cemeza ko imvura izocika mu kwezi kwa gatanu mu kiringo c'impeshi augustin ngenzirabona ajejwe ivy'ihindagurika ry'ibihe muri ico gisata yemeza ko hari ibice bizogwamwo imvura nyinshi mu gihe hari ibindi bizogwamwo imvura nke antoine ntemako arongoye igisata kijejwe gutabara no gukinga ibiza asaba abo vyega bose kwitegura kugira bakinga ibiza bishobora kwaduka ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana
mu cigwa cashizwe ahabona n'ikigo ijebu kijejwe gukurikirana ingene ikirere cifashe ku munsi ku munsi cerekanye ko mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatatu imvura izogwa neza mu bice bimwe bimwe vy'igihugu Auguste Ngenzirabona ajejwe ivy'amazi n'indagurika y'ibihe muri ico kigo avuga ko hari uturere imvura izogwa ari nyinshi ahandi naho hazoboneka imvura nke hagati mu gihugu mu bumanuko mu burengero no mu buseruko bushira ubumanuko imvura irashobora kuba nyinshi cyane mugabo mu buraruko bushira ubuseruko imvura irashobora kuba nkeyi ariko izogumirwa imvura izocika mu gihe cegereye itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa rusama mu ntara kama z'igihugu arizo imbo bugesera na bweru mu zindi ntara imvura izocika mu mpera z'ukwezi kwa rusama Antoine Nemako arongoye umugwi mukuru w'igihugu ujeje gutabara no gukinga ibiza mu gihe c'isibe avuga ko ico cigwa kigiye gufasha kuko abegwa n'ibijanye n'ibiza bagiye kwitunganya kugira barabe ico bokora mu turere imvura izoba nyinshi mu kurwanya imyuzurira n'inkukura mbega iyo haguye imvura nyinshi duhora tubona iki haba imyuzurira imyuzurire ibaye haba aho ubuzu bwa sugumwe bwuzura hagaca hatera indwara mu burimyi abantu baratwagwa imyembwa atwagwa abantu bagasonza iki naco tuboneraho twibutsa abantu iyo imvura iguye bene iyi twarabonye kwikara kwera ubwambure bwabaye mu misozi yuko botera ibiti kuko iyo uteye ibiti imvura igwa ikwiye nivyo mugabo kandi bace n'imikobeko kugira ngo tube turagabanya iyo mirindi y'imvura izoza ishobora gutwara ibintu cyangwa ikabomora ari amabarabara cyangwa imisozi cyangwa ibindi cyangwa ikonona imirima nayo mu turere hazogwa imvura nkeyi mu gisata cyo gukinga ibiza basaba abajejwe uburimyi kwigisha kugira abanyagihugu bijukire kurima ivyera mu kiringo gito n'ico umuntu yokora kugira muri utwo turere imvura ntiyame yataze aha ni ukugira ngo abajejwe uburimyi bo kwigisha abanyagihugu mbega botera iki ikintu cimbuka cane canke borimahe bari mu munyonga canke barima handi ngira bigishe bigishe barabe n'igituma iyo mvura karere kama ka kirundo na muyinga mbiko imvura niko yama yataze suko ibiti byo bari bike aho reba bace bafatira ngaho umuntu wese twigishanye ico umuntu yokora mu gice ca mbere cirima arico agatasi naho nyene mu ntara ya Kirundo harabonetse uruzuba rwatumye bateye batimbura mbere mu turere tumwe tumwe abantu barahungira mu bihugu bibanyi kubera inzara eka no mu bice byabonetsemo imvura nyinshi nko mu ntara y'imbo hamwe no mu burengero bw'igihugu iyo mvura yarahitanye ibitari bike kiretse abantu bapfuye inzu zarasambutse imisozi nayo irasenyuka ibujumbura remonze imana ijwi ry'amerika
shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe hari kuwa gatatu uwo munsi ingingo ya mirongo ibiri na kabiri y'ibwirizwa nshingiro rya leta zunze ubumwe za amerika yahindutse yaremejwe burundu ivyo bita ratification mu rurimi rw'igifaransa iyo ngingo yashizeho manda zibiri ntarengwa ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika adashobora kurenza ku butegetsi uyu munsi itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rero iyo ngingo yujuje imyaka mirongo itandatu n'umunani itanguye gukurikizwa nivyo mugenzi wacu thomas kamirinda adushikiriza mu kiganiro amerikana kivuga ku vyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo
abanditse itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ntibigeze bateganya manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu bamwe muri bo bashakaga ko perezida ategeka ubuzima bwe bwose nk'uko mwarimu frank bakre abisobanura iki gitekerezo cyashyizwe mu itora mu nteko y'abo baryandikaga gitsindwaho gato cyane maze bashyiramo gusa ko manda imwe imara imyaka ine rukumbi barekeraho bakire yigisha mu ishami ry'amategeko muri george mason university kaminuza iri mu nkengero za hano washington dc itegeko nshinga rimaze kwandikwa perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine ava ku butegetsi ku bushake bwe abaje nyuma ye mirongo itatu n'umwe nabo bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa biba umuco kugera kuri perezida wa mirongo itatu na kabiri franklin delano roosevelt roosevelt yatowe inshuro enye zose mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu igihumbi magana cyenda na mirongo ine no mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane yitabye imana mu kwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ataramara amezi atatu muri manda ye ya kane yari yatangiye rero ku mugaragaro mu kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu delano roosevelt niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wategetse manda zirenze ebyiri nyuma y'itahuka rye impaka nyazo kuko impaka zari zihasanzwe ariko rero impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi perezida harry truman wari warasimbuye roosevelt yashyizeho komisiyo yo kwiga uburyo inzego z'ubutegetsi nyubahirizategeko zikwiye kuvugururwa komisiyo hoover yitiriwe umuyobozi wayo perezida herbert hoover wabaye umukuru w'igihugu wa mirongo itatu n'umwe kuva mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatatu iyi komisiyo niyo yatanze igitekerezo cya manda ebyiri ntarengwa inteko ishinga amategeko congress yaracyemeje muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi icyandika mu itegeko nshinga hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira kuryemeza imwe imwe nk'uko rero biteganijwe mu mirimo yo guhindura itegeko nshinga umubare wa ngombwa wa kimwe cya gatatu cya leta zose kugira ngo iyo ngingo ibe igice kidakuka cy'itegeko nshinga wagezweho ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe leta ya minnesota imaze kuyemeza bityo kuva icyo gihe nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za amerika manda zirenze ebyiri z'imyaka ine imwe imwe abaperezida babiri nibo bonyine bakiri ku butegetsi bifuje ko byahinduka ronald reagan yifuje ko byavaho gusa naho bill clinton yifuje ko uwigeze kuba perezida manda ebyiri yabasha kongera kwiyamamaza bombi rero ntabwo babigezeho inshuti z'ijwi rya amerika ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntaha gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafite muri aka kanya niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.